Yeni radyo izbide Amerik. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe na fide niyongabo abarundi barenga amajana atatu bari mu gisagara ca uvira basaba leta ya kongo kubafasha gusubira mu gihugu cabo kuko bagiramiwe n'inzara none twebwe twasa muvyeyi w'i burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri fontiyeri hama dushike mu miryango iwacu uwo ni umurundi yari yagiye kurondera akazi muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi ibikorwa vyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu vyatanguye kuwa mbere birabandanya mu rwanda ibiro vy'umushikirizamanza mukuru w'igihugu bisaba ababandanya kurekurwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hirya no hino kubera ikiza c'umugera wa korona kubahiriza amabwirizwa bahawe izo nkuru n'izindi tubafitiye turazigarukako mu kanya yamara imbere y'uko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fideli igipolisi ku murwa mukuru wa madagasikari antananarivo kiriko kirasaba abanyagihugu bava mu ngo zabo kwambara udutambara two mu maso two kwikingira kwandura umugera wa korona abanyagihugu batavyubahiriza bahanishwa kugira isuku mu gisagara iryo tegeko rishasha ryatanguye gukurikizwa ku munsi wa mbere kandi abanyagihugu bafashwe bataryubahiriza basabwa gukubura amabarabara y'igisagara no gutoragura umwanda gushika kuri wa kabiri madagasikare yari imaze kuronka abantu ijana na mirongo ibiri n'umunani basuzumwe ko barwaye covid cumi n'icyenda ariko nta n'umwe irahitana kandi mirongo irindwi na batanu baramaze gukira muri uganda abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko bariko barabona akarusho mu bitaro mu gihe bariko bararwanya umugera wa korona uganda imaze kuronka abanduye korona mirongo irindwi n'icenda na mirongo ine n'icenda bamaze gukira kandi ntawe urafa umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu jen rut acenge avuga ko abantu bashasha banduye uwo mugera baje bava mu bindi bihugu ihagarikwa ry'imirimo n'uruja n'uruza rw'abantu biteganijwe gushika ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu kuza umuryango w'abanyetiyopiya baba mu karere ka washington dc uri mu kigandaro c'umuvyeyi yishwe n'umugera wa korona muri uku kwezi ahegeje kwibaruka uyu muvyeyi ntiyigeze abona n'ikibondo ciwe wegne debele yari afise imbanyi y'amezi umunani igihe yatangura kugaragaza ibimenyetso vya covid cumi n'icyenda yapfuye ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kane kandi umwana wiwe ntiyanduye mu gisagara ca washington dc hamwe no mu micungararo yaco niho haba abanyetiyopiya benshi muri amerika ahari abagereranywa n'ibihumbi ijana amashuri mato mato n'ayisumbuye atari make muri leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko ahagaritse kwigisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none inyuma y'aho abanyeshuri n'abigisha bashikirije ko ubwo buryo bwo kwigisha budatanga umwimbu mwiza amashuri yo mu maleta ya georgia wyoming na carolina ya ruguru ari mu yandi yatangaje ko yugaye umwaka wose w'ishure bitewe n'ikiza ca corona kwigisha abanyeshuri bari mu mihana yabo biciye ku buhinga ngurukanabumenyi byakozwe igihutihuti abigisha badafise ubumenyi bukwiye bwo gutanga izo nyigisho nk'uko abahinga mu by'inyigisho babishikiriza ni mu gihe perezida donald trump ku wa mbere yateye akamo babura amatari barongoye amareta gutangura kwiyumvira ku kugurura amashuri ariko ngo nta n'umwe yashigikiye ico cifuzo umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira muri leta z'ubumwe za amerika anthony fauci yashikirije kuri wa kabiri ko yiteze ko abandura umugera wa korona baziyongera muri amerika mu gihe ibice bimwe bimwe by'igihugu biriko birugurura buhoro buhoro imirimo fauci yashikirije kandi ko atankeka umugera wa korona uzongera kugaruka ndetse ntuzigera ugenda burundu fauci avuga ko mu mpera z'uyu mwaka bizoba bimaze kumenyekana ko urukingo rwa korona ruzoba rwabonetse ariko kandi ko hazoba hasigaye kumenya ko hazoboneka urukwiye muri amerika yose no ku isi mu ndwi iheze kaminuza yo mu gisagara ca oxford mu bwongereza yaratanguye kugerageza urukingo ku nguge kandi yashikirije ko byatanze umwimbu mwiza cyane mu gihe byogaragara ko rukora incanco zingana amamiri ku icenda hano muri amerika hillary clinton yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu yarashigikiye kuri wa kabiri kandida joe biden azohatana na perezida donald trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kumwe clinton yatsinzwe na trump mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ari mu bakomeye mu mugambwe wa demokrate ashikirije ko afashe mu mugongo biden akurikiye perezida barack obama yarongoye amerika imyaka umunani aheruka nawe kugaragaza ko azofata mu mugongo uwo mukandida
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bibandanya mu gihugu ku munsi ugira kabiri umukandida w'umugambi uri ku butegetsi sendede fdd evariste ndayishimiye ku munsi wa kabiri yari mu ntara ya mwaro muri komine kayokwe ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na piye claver niyo nkuru
ari mu ntara ya mwaro muri komine kayokwe indirimbo zimuhayagiza ziriko zirasamirana umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi cndd-fdd evariste ndayishimiye yashimiye abaje kumushigikira amakuru avayo avuga ko ku civugo ciwe kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka yabwiye abanyakayokwe ko ahimbawe n'intambwe y'iterambere iyo ntara igezeko ndayishimiye yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe niyatsinda amatora azokwihatira ku guteza imbere igisata c'amagara y'abantu n'ubuvuzi muri iyo ntara ya mwaro isanzwe ifise amavuriro make ugeranije n'izindi ntara ni intara yamye iturukamwo abategetsi batari bake barimwo ukuru w'igihugu ndadaye mercure yishwe amaze amezi atatu atwara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu haravuyeho kandi vyegira vya mbere vy'umukuru w'igihugu n'abandi ndayishimiye yemeye ko ikomine yose muri zitandatu zigize iyo ntara ya mwaro izo kubakwa ko ibitaro umutumba wose nawo ukagira komite y'amagara y'abantu bagizwe n'abaremesha kiyago hazoba harimo n'abize ivy'ubuganga bashobora gufasha umurwayi imbere y'uko ashika kwa muganga yemeye kandi ko azogwiza amashure amasoko ya kijambere akegereza abanyagihugu amazi meza n'amatara umugambwe senere nawo utavuga rumwe na leta urongowe na agatogwasa wakoreye ibikorwa vyo kwiyamamaza mu ntara ya kirundo indirimbo uhaguruka utunyoni tukaguruka amase ya kera nagiho mu rutaro ijoro rirakuze bugiye guca
agatogwasa bazoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabwiye abanyakirundo ko hageze ko bikura ko agatotezo bamazemwo imyaka cumi n'itanu yababwiye ko hamwe yotogwa azoshira imbere iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu umuntu wese akubahirizwa mu vyiyumviro vyiwe kirundo ni ntari ikunze kubamwo amabi menshi aturuka ku kutihanganiranira mu vya politike aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakunze gutana mu mitwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe senel gwasa yabijeje ko azoshira imbere ukubana neza kw'abanywanyi badasangiye imigambwe yavuze ko bibabaje kubona abavukana ku bavyeyi iyo badasangiye umugambwe barabana ribi yijeje kugwanya ukudahana ivyaha intara ya kirundo ikunze kubamwo inzara iturutse ku ruzuba ndetse n'abanyagihugu bagahunga uduce tumwe tumwe agatogwasa yabemereye ko ku ntwaro yiwe hazokorwa imigambi y'iterambere izotuma inzara ituzwa yibukije ko aho hambere kirundo arage ariko ubu akaba atariko bikiri yemeye ko icyo gihe abanyakirundo bazosubira bakakibona abakandida mu bibanza by'abashingamateka naho nyene berekanywe ku mugaragaro mu kirundo imyiyamamazo yabaye no mu zindi ntara nk'igisagara ca bujumbura intara ya cibitumwe bemeje ko bazohunda amajwi agatogwasa umukandida w'umugambwe senel abo banyepolitike bahoze mu mugambwe iprona ishami ritavuga rumwe na leta hamwe na sharenditije yahunze igihugu abo mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bazorangiza kurondera amajwi mu banywanyi itariki cumi n'indwi z'ukwezi kuza hasigaye iminsi ibiri ngo habe amatora Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yari abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kuri muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika namwe aho muri mubandanye kudushikiriza uko ibikorwa byo kwiyamamaza biriko biragenda aho muba radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda ibiro by'umushikirizamanza mukuru w'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hirya no hino kubera ikiza cy'umugero wa korona kubahiriza amabwirizwa bahawe ni nyuma y'aho ku munsi wa mbere urwo rwego rupfunguriye abanyororo bagera ku gihumbi n'amajana atandatu bari bafungiwe mu mabohero yo hirya no hino mu gihugu Asumta Kabuye adufitiye ibindi kuri iyi nkuru icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bwana nkusi faustin yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya covid cumi n'icyenda kubera ko n'inkiko bw'ubutabera zikora kubera iki cyorezo cya covid kandi abanyarwanda hari abakomeza gukora ibyaha bagafatwa birumvikana kugira ngo twebwe cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya covid n'abantu kuba ari benshi turitwarika kugira ngo naho abantu tubarekure by'agateganyo noneho ibindi bikomeze bari hanze bazakurikiranwa bari hanze ntabwo amadushi yabo arangiye ni umwitozo muzakomeza rero mukora kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura covid cumi n'icyenda reka tunasenga na covid irangire dukomeze muri iyi myitozo ariko iramutse igaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma muri mu rugo tuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeje hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike umwitozo wakomeza n'ubundi ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwaho gukora ibyaha byoroheje iki cyemezo kitareba abakurikiranweho ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo gusambanya abana gucuruza ibiyobyabwenge gucuruza abantu ndetse n'isubiracyaha ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara kuko uwagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa iyo iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze ko ubaye umwere ntibivuze ko udakurikiranwa aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha itandukaniro rihari ni uko bakurikiranywe bari hanze ndetse muri aba ngaba haramutse hagize n'ukora n'ikindi cyaha ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe yakongera agafatwa agafungwa rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda bakanitwara neza bakubahiriza n'ibyo bategetswe akenshi ni ukuguma aho aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe umunsi bategetswe uwo ari wo turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha ko babyubahiriza abarekuwe kuri uyu wa mbere ni igihumbi magana atandatu mirongo irindwi na batatu baje biyongera ku bandi igihumbi n'ijana na mirongo inani na babiri barekuwe bwa mbere ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho nta mufungwa wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta bamwe mu banyagihugu b'abarundi barenga amajana atatu bari mu gisagara cya uvira basaba leta ya kongo kubafasha gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bageramiwe n'inzara yatewe nuko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze inyuma y'aho imyuzure isinzikaje uvira igahitana abantu barenga mirongo itatu na bane mbere igasenya amazu ibihumbi bitatu n'amajana atanu inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira Nsabimana Jean Dodier aserukira abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira iwe na bagenzi be babarirwa mu ijana barimo abafundi abakora mu tubare no mu mahoteli twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira baje gusaba igihugu cya Kongo kubafasha gusubira i Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure urabona ko turi abantu dutandukanye dufise twari dufise n'imirimo itandukanye jewe ubwa mbere ndi umufundi ndi umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga aha mu murongo twarisumamwo kandi twaje dufise ibyangombwa bikwiye twinjira ku mugaragaro tugasohoka ku mugaragaro ni ukuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya kongo atari uguhiga ubuzima aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane abantu benshi barapfuye mwarabibonye rero no mu barundi hari abarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko n'amazu hama ibintu bimwe birononekara kugeza uno munsi rero abahora bafise amashante yo kubaka barahagaritse kubera ko atiho bakura ibikoresho n'inzara muri make ciratera rero twebwe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri kongo barase kutwandika ati twandika umuntu afise imiryango mwebwe rero genda mutahuke mu burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutaha namwe bazoca babakira ndiko gushika ngaha kuri meri kugira tubibwire meri de la ville bishobotse avugane n'aba na leta y'u Burundi barabe ingene botwakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ingene tumeze bamwe ntidufise aho turyama ntidufise ico turya nimubona salvatore nawe ari muri aba barundi bari gusaba ubuyobozi bwa kongo ko bwabafasha gusubira iwabo none twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende i burundi hama umubyeyi w'i burundi iki kibazo nicyo tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri fontiyeri hama dushike mu miryango iwacu imiryango yacu yibaza ko turi ko turakora ubuzi kumbe nta buzi turi ko turakora urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye abantu baratikiye n'ab'iwacu hariho abantu b'iwacu bagiye b'i Burundi batashoboye kuboneka nicyo gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronke aho turyama n'uwo bafise ahantu asanzwe apanze mwene inzu avuga ngo nimumpe amahera kumbe ntaharure ko nawe wicaye utari kurakora hama abari begereye muri akarere ka murongwe n'abantu tubayeho nabi tubayeho nabi rwose turara mu makanevu ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanzwe dupanzemo ku rundi ruhande muri aba barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri uvira bavanye ibintu mu burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya korona babuze uburyo basubirayo shanel w'amahoro yari asanzwe acuruza imiti jewe najenga hari umuntu yaranzanye atuzana tuje kudandaza imiti amaze imiti muri farumasi imiti yazanye icirahera imaze guhera nawe aca dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabaye akitwishyura none ubu dushaka ababyeyi b'uburundi b'iwacu badufashe tujabuka iwacu tuve muri iki gihugu kitari iwacu mbayeho nabi ababyeyi nabasize mu burundi inzi yuko nje guca amafaranga barugara umuyobozi w'umujyi wa uvira kiki kifara kapenda avuga yuko nta bubasha bafite bwo gusubiza aba barundi wabo mu gihe imipaka ifunzwe ariko yasabye aba barundi bifuza gutaha kwandikira umuyobozi w'intara kivu y'epfo kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi mwomenya yuko mu gihe aba barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kubera virusi ya corona nabo bifuza gusubira muri Kongo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo
inshuti mwese namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu burundi byaratanguye iminsi yose ku wa mbere no ku wa kane ijwi ry'amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa ijwi ry'amerika rirateye akamo rero abo banyepolitike bose uko ari ndwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku iradiyo yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu ico tubasabye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo muba mwifuza kubashikiriza turabashimiye
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
abanyaziya n'abanyamerika bafite inkomoko muri aziya bagize ingorane cyane abaturage bababonamo nk'aho ari bo nyirabayazamwe amwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana ibinyamakuru amaradiyo amateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga byinshi byo muri leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ubuhamya bw'abantu batabarika rusange ku bwoba barimo n'ihohoterwa ribibasiye urugero ted liu umwe mu badepite bakomoka muri aziya bari muri congress inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje kenshi ko atinya gusohoka iwe mu rugo ngo ajye guhaha ibiribwa kubera ubwoba bw'uko hari abashobora kumugirira nabi bakamusagarira mu muhanda kuri greg orton umuyobozi mukuru wa national council of asian pacific americans urugaga rw'amashyirahamwe mirongo itatu n'atanu aharanira kurengera abanyamerika bakomoka muri aziya umubare w'abahohoterwa ushobora kuba utazwi neza kubera ko hari abatinya kubivuga yemeza ko hari abakubitwa hari abo baciraho hari abo bakubita n'ibindi bibi birimo kubakumira naho Grace Kao ukuriye ishami ryigisha imibanire sociology muri imwe muri kaminuza zikomeye zo muri leta zunze ubumwe za amerika kaminuza ya yale yemeza ko ibiba ari umwihariko ku bakomoka muri aziya hatitaweho n'igihe igisekuruza cyabo kimaze muri leta zunze ubumwe za amerika nawe ubwe asobanura ko ari umunyamerikakazi ukomoka mu bushinwa ati ubutaliyani bufite abantu benshi cyane banduye n'abazize virusi ya korona nyamara nta munyamerika ufite inkomoko mu butaliyani abaturage bishisha cyangwa basagarira mu nzira hano mu gihugu cyacu Grace Kao avuga ko nawe atinya gusohoka ati ntiwamenya icyo abantu bari bukuvugeho cyangwa se bari bugukorere ahangaha mu nzira mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushize perezida Trump yaranditse kuri Twitter ati ni ngombwa cyane rwose ko turengera abanyamerika bene wacu bakomoka muri aziya naho cdc ikigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara gisobanura ko ubwoko budafite aho buhuriye no kwandura no kwanduza virusi ya korona byombi hamwe ariko kugeza ubu byose ntacyo biratanga ku baturage bakomoka muri aziya barakomeza bakibasirwa radiyo y'ijwi ry'amerika i washington dc kwibasira abakomoka muri aziya no kubita nyirabayazana w'ikibazo runaka si ibya none muri leta zunze ubumwe za amerika dufate ingero ebyiri zonyine gusa kuko amateka yabyo ari maremare urwa mbere kuva mu gihumbi magana cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na kane mu mujyi wa san francisco muri leta ya california ni mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika icyorezo cy'ubushita pest mu gifaransa cyateye mu duce dutuwe cyane cyane n'abantu bakomoka muri aziya muri rusange uduce bita chinatown icyo cyorezo cyahitanye abantu ijana na cumi n'icyenda cyatumye ivanguramoko rikara kurusha mbere ubutegetsi bwashyize chinatown mu kato ariko aka kato ntikashyizwe mu bikorwa kimwe ku baturage bose abazungu bafite inkomoko zo mu burayi bari bahatuye bo bashoboraga gusohoka no kugaruka nta ntambamyi naho abaturage bari bafite inkomoko zo muri aziya bagombaga kugira uruhushya rwihariye rutangwa n'inzego z'ubuganga uruhushya rwo gusohokamo no kugarukamo bivuze ko abari bafite akazi hanze ya chinatown bagize ingorane zikomeye cyane zo kujya gukora aba baturage barareze mu rukiko maze rubaha ukuri ruvuga ko ubutegetsi buriho buhonyanga uburenganzira bwabo bwanditse mu itegeko nshinga ry'igihugu kandi kwa kato kagomba kuba kimwe ku baturage bose ba chinatown nta kuvangura amoko urugero rwa kabiri ku itariki ya karindwi mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe abayapani bagabye igitero gitunguranye cyane ku cyambu cya gisirikari cya leta zunze ubumwe za amerika cyitwa pearl harbor mu kirwa cya hawaii iki gitero cyahitanye abanyamerika barenga ibihumbi bibiri na magana atatu gikomerekeramo abandi barenga igihumbi naho abasirikare b'ubuyapani bakiguyemo ni mirongo itandatu na bane bukeye bw'iki gitero mu ijambo yagejeje ku gihugu ari imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yose iteranye perezida franklin delano roosevelt yise iriya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo iki gitero cyatumye amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose hashize iminsi mike nyuma yacyo mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yafashe abenegihugu bagera ku bihumbi ijana na makumyabiri barimo n'abana bakomokaga mu buyapani ijya ibajyana kubafungira mu nkambi z'umwihariko yabashyiriyeho perezida roosevelt yabihaye umugisha n'iteka rye nimero ibihumbi icyenda na mirongo itandatu na gatandatu ryo ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri igifungo cyarangiye mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu guhera mu myaka ya za mirongo itandatu abakomoka kuri aba banyamerika bakomokaga mu buyapani n'abari bakiriho bari barafunzwe batangiye urugamba rwo gusaba indishyi babigezeho mu kwezi kwa munani igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani ubwo perezida ronald reagan yashyize umukono ku itegeko ribemerera buri muntu wese wari ukiriho amadolari ibihumbi makumyabiri nshuti zacu ikiganiro amerika nacyuye umunsi nta gihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza gusangiza abandi natwe tukaboneraho yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaz gmail akadomo com mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika